Akkuma quba qabdan Oromoo kuma hedduu naannoo Somaalee godina Jijjigaa keessaa baqatee Oromiyaa godina garaa garaa keessa qubate. Tanarratti bulchitoonni naannoo lameenii dhiyoo kana akka namni nagaan waliin jiraatu dubbataniiru. Godinatti baqatan keessaa tokko Harargee Bahaa Anaa Gursuun fa'a. Abbaa warraa dhibba hedduutu achi qubate. Jarri tana jireenya baqaa keessa darbe maal jedha? Soraan hawwanii lama amma adaamaa gahan dubbiseera. Dheessaa akka ka'an dubbatu.
Jigar nuti jedhanii jijjigarra hararii nu buusanii anaaf ijoollee fi abbaa warraa kiyyaatii fi ilmaan lamaa basaanii jiru isaanii guban qabu amma azaamaa nuti jedhanii azaamaa jirra uummata bira.
Yoom baqattan?
Har'a guyyaa ja'a.
Jijjigaa keessa baqatte?
Jijjigaa keessa hin baqadhee ani daldala madda.
Isan nama gamnamii waliin baqata maal dhageettanii baqattan maanti isan baqachiise?
Ijoolleen tiyyaallee magaalaa jijjigaa jirti. Ani guban qabu magaalaa Kudhaaleen guyyaa sadii buleetiin sirraa meeshaa fayyadee osoo hin deemu galgala sa'aa sadiitti nu qaba magaalaa qaran bakka jaamtu tokko wasana bakkatti kotorobaandii nama fattisanii jira. Ittiin qaban maallaqa waan hin qabullee na saaman nuti kotorobaandii mana saaman seenee malee waan akkanaa sanaan nurra ga'ee quba hin qabnu hin dhageenya waan takkaawu. Amma siraan fuudhanii nuti nama nama saddeeti dharaan abalus Oromoo abalus Oromoo jechuudhaan keessaan hoombisanii uummatni achi bullee kan mana hidhaa keessa.
Mani dhaheessaa?
Mana hidhaa Wacaalee.
Lafti itti isaan qabanillee wacaale.
Bakki itti nu qaban ayyaa itti naannaa qaban wacaale. Achirra wacaale hidhaa nu bulchanii uummata Somaalee kan keessa jirullee gadhiisan duran kotorobaandii wajjin nu qaban seenee malee nuti waan lolaa quban qabnu Somaalee naannoo keessaa guyyaa meeshaa bitachaa oolle. Akkasitti yogguu ganama achirra nu bulchanii toora sa'a afurii kana jijjiga nama keessaa guuran namni hundinuu keessaa guuramee raafuu jiran nama walitti qabu jiranii eegaa magaalaa jijjigaa seennee dhageenye jijjiga yogguu seenne kaambii nu naqan jijjiga.
Kaambii maani?
kaambii uummata warra biyya sanaa kana liyyuu poolis warra jedhanii warra biyya san jiru keddilaamee siisan keessa kaa warra osoo nuti agarruu kan biraa gabbaasanii kaa isaan kucciisanii hin argine hedduu nama warroota qabeenya qabu kan wacaalee nu biraa qaqqabanii na wajjin fidansan bakka isaan jiranii agarreen warra jijjiga keessaa olii qabanii itti olii qabanii wajjin na fidan.
warri kun kam hojjechuu warri. Baabila gannuu na ganamaas. Warri waliin nu qabu shiitii shiitii fi poolisaa waliin nu qabu poolisii biyya keessaa waliin nu qabanii fi biyyuu poolisii bira nu geessan.
Isaan eenyu namni walitti qaban.
Waanuma Oromoo ta'e walitti qabanii fidan bakka bakkaa waliin nu fidanii. Oromoo ta'uu kan yoo beekan nama biyya isaanii dhalatee achi dulloome nama umurii isaanii amma saddeettamii fa'aa achi dulloome akaakuu abaabuunsa achi awwaalame bakka itti galu hin beeknee Oromiyaa sana keessa yoo dhufte san hunda qaqqabanii achi na fidan. Baabila hogguu nu geessan makiinaan kililaamis isa jaamsisuun nu fuutee Oromiyaa nu dabarsitee baabbilee nu fidan. Baabbilee oguu nu fidan baabbilee ammas nu bulchanii ganama nu fuudhanii harar nu fidanii kaanillee hammarreessa bakka jaamsutti harariif naqan kaanillee isteediyoomitti ganu naqan. Achi ganu naqanii anillee ijoollee ta'ee guyyaan diraabee waluun harkine du'a isaaniin beeku namuu bakka bakka kaan kombolcha buusan jaan kaan cinaasanii buusan haa dhufee haa jira hundeen kun alfaa warlaallee ba'u irra bilbila isaanii na jalaan kaasan. jijjiga gaddee gaafa jiru haadha abbaa fi Somaaliyaa keessatti lawwitti sanan duraanii Somaaliyaa keessatti hin bulchate. Biyya sana namaan irraa beekun qabu adeerransa yommuu numa jiranii isaan wal quban qabnuun amma amma wallaalee hin jaarsi warra shirkaatti shirka dhalate baadiyyaa kan biyya isaaniitti illee dheen Somaaliyaatti ilmaa kana warra daddallee amma kunoo ijoollee uummata Oromootti himee bilbilaan naa barbaadu jiran akka kun horreetti jabaa keessa jirra. ilmaan eegarree kun guyyaalee qasiin boocire.
Jajjabaa jajjabaa waaqessi haa jajjabeessu ijoolleen tantee ijoollee ganna hagamiiti.
Nama seeni sabbar tokko saddeet tokko kudhan yaa'amni silaa jiraatanii wanni bilbila kiyya ni beekan yoo kiyya dhaban kana maa ni beekan illaa nama hedduu beddeena gizee gizee agarees ni fida biyyallee ni fida nama tokko bilbila ilaa kalee ilaa dheengata bakkayyuu bilbila namummaan sagalee isaanii kaa'amee hin jiru.
Jaarsi keetillee maatii kan keetiyyuu qubin qabdu.
walumaan bakkuma isaan jiran dhageetiin amma eegaa naa barbaadanii irra keessa hunda bu'ee uummata baqattoota keessa barbaadee dhabee amma kun adaamaa dhufee uummata bu'ee hajimmaa kan walisoo maraatti jira.
Waan jajjabduu kee dabartee jajjabaadha immoo obsii ciniinnadhi kiina hagamiin isan fidan isan nama hagame taatan makiin hagamiin isan guuran maal isan gaafatan manni dhaabaa keessas fakkeenyaaf.
Isin waan adda addaa qabdan uummata siyaasaa keessa jirtan gaarii isaa nama hedduu kan qabeenya isaarraa is qabanii walitti fidan isin isin beela oona gaarii nu qaban.
yoo makiinatti isan geessan kan isan nama hagama taatan.
waliifuu lakkoofsan beektu akkatti dhiiraa fidharaa haadha ilmaanii walirra rarranii walirra lakkoofsa beekuu hin dandeenyu gubbaarraa oguu qorre shiidiin gama zoonaa dhagaa nutti haramu poolisni kaan kullee nurraan dhorku kaan fottoqaa kaan ija dhabaa kaan harka dhabaa namni kafayyaa galee inumaan qaama keessa waan nutti malee madaa fuularraa na mul'attu hin qabu nama ija dhabesaa jira.
amma tadaamaa jirta nami kaan hedduun gadi inni jiru hin beektu ijoollee tante gadi isheen jirtu hin beektu. nama hedduu waan akkana kana keessi dabretti jira.
Biyya Somaaliyaa keessatti urmii biyya sitti aan nama guddaadha.
Ati nama umrii hagamiiti?
Ani immoo afurtamitti ni dhiyaadha.
Qabeenyi kan kee wanti kan kee cuftinuu jijjigaa jirti. Manallee hin qabda jireenyallee hin qabda qabeenyallee hin qabda.
Ee ammaan sanee amma.
Saata gama karaa yaatanii laftaan akkan ga'uuf.
Jechuun gaadhamni bakka bakkatti hogguu yaa'ee nu taatee waan nu buusaniif jechaati ammanuma guyyaa guyyaa lama nu weessan kaa'u.
Karaa bulaa yaatammoo makiinuu keessa bultammoo.
guyyaa lama karaa bulle guyyaa lama karaa bulle wanti nu nagan kaa waajjira isaaniitti nu nagan waajjira lammisti nu nagan achi bulla maasii siyaare oromiyaa nu geessan achi samaas baabbile bakka jaamtu achi bulle achirraa maasii nu fe'aniiti harar nu geessanii dirre nu nagan istaadiyoomitti.
Istaadiyoomii sun keessa bultammoo achumatti walitti isaan qabanii yaatan.
Achitti waliin nu qabanii amma halee fi dheengattaa fi har'a nama guuruu jiran guyyuma sanuu guyyaa lamataa nama guuran amma guyyaa sadii nama guuruu jiranii har'a hojii afur. namuu biyya biyya isaa aanaa aanaa isaa aanaa aanaa isaatti galti jira nama bakka itti galuun beenee hunda ka warra isaanii ittuma dhalatee itti guddatee afaan oromoon beenee hedduu itti keessa jira ka oromoo ta'e namoota qabeenya qabu kachi mana ijaarratee itti dulloomee itti ilmoo dhalee intalti isaa dhaltee soddaa qabu hunda itti keessaa baasan nama gurguddaa hundimma kutee qubarsi kutee nuti adda addaan faffaqee amma anumaaf nama cinaa tokko malee namni hin jiru.
yoo fakkeenyaaf liyyuu poolisii waajjirri isaanii keessa bullee jettu kana nyaata dhugaatii fa qabdu.
waan takka nyaata dhugaatiin hin jiru ta'eefoo akka biyya oromoo ol seenneefu mootummaa miti wanni nu gargaare uummata oromoo fi biyya hundarraa kuulis bishaan kuulis nyaata kuunilleen huccuu hin qabnu haa huccuu nu fidu haa waa nyaannu nu fidu haa qoonqoo nu kakkannu uummatuma keenya malee mootummaa waan takka halkanatti bule sana gabuu nutumaa kana laa dhagaa nutti haara namni nuraa dhorku hin jiru.
Istaadiyoomii keessaa yoom baatan?
Kalee baane.
Baatee eessa dhufte?
Kalee ba'ee Adaamaan dhufte.
Tan Adaamaa namagaan waliin jirtan ammati.
Nama hedduu waliin jira humni ayyaa ammaas nama afur nama shanii wajjin jira bakka tana immoo daa'imaa takkaa wajjin nam jaha.
Ijoollee tanteetiif maatiin tanteellee waaqi nagaa wal isaan wal isaan. Mee namsi itti aanu kenna.
Hello.
Hello.
Hello.
Ee maqaan keen.
Fariidaa Jaamaa.
Ee Fariidaa. Ayyaa adda Fariidaa. Rakkoo guddoo keessi dabartanii jajjabaadhaa waaqa sana jajjabeessuu siin jedha. Mee waan keessi dabartan natti gabaabsi deegti. Waan isiin jettee alatti waan itti dabaltoo qabaatte taate.
dura magaalaa jijjigaa keessatti mana ijoollee oromoo guggubuu eegalan.
Yoomi kun.
Torbaan akka har'aa.
Torbaan akka har'aa ayyee.
Guggubuu eegalanii amma ani daldala jimaatiin dalagaa jimaadhaan bobba'ee dhufa. Jimaa gizeen fideen dhufu magaalaa san keessatti mana waraabu salaam bakka jaamtutti mana oromoo ijoollee guggubuu jiranii. Akkam taanaa ijoolleen ammaatii jimaa kanallee fiddeenaa dhuftaa akka nabbar mana ijoollee oromoo guggubuu jiranii naan ja'an. amma gizee akkas naan ja'anitti jeenitti ani guyyaa san jimaa gurgurameetuma ammallee ani ka'ee magaalaa san keessa bahee deeme bahee deemee ganama arbaa gizeen ani magaalaa sanitti gaddeebi'e halkan kana ijoollee uummata oromoo ulaarra deemanii mana manatti kaan ka ajjeesanii fi ulaarra cabsanii hidha guuranii maal ja'an magaalaa waliin arba shantattiin dhufe ani. magaalaa arba shantee dhufee akkasumatti anaa gadi buutee paatrooliidhaan poolisoonni dhufaniituma ulee qaama jiran gadhiisanii fuudhanii paatroolii darbanii qabalee kudha lama na geessan. qabalee kudha lamaan kana diree dhaynetti ni moggaa katalu teessisan. amma hanqanuma tanaa sana jidduutti makiinaan dhuguu dhufte ijoolleen tun ulaa cabsitee gizee gayyaatu ilmaan oromooti. ummanni kun ummanni kun akkamitti ummata soomaaleeti nu jettan ijoollee oromoo ka dalagattuu magaalaa kana keessaatiin ni beeynaa. yaani uummanni dhiiraa gizee gaafatu uleedhaan nab lama oduu agarruu uleedhaan tumanii nu biratti ajjeessanii takka takka keessaa guuranii hidha dachaasan achi fuudhanii cinaaksan dhugeessan cinaaksan irraa fuudhanii magaalaa harar isteedeemitti gizee waliin nu deeman ijoo takka toodoo waliin deemu jirruu wahiirarraa gabuute paatrooliidhaan oriyaa dhufaniituma rasaasni lafaa fuudhan ijoo amma achi kaanii isteedeemii nu geessanii reeffasii fuudhaniiti mana hakimaa naqanii guyyaa saddeessaa guyyaa kamiisaa guyyaa sabtii reeffasii uummanni hararii oromoon harar keessa jirtu fuutee awwaalte uummata hararii qabeenya qabu uummata oromootu gargaarsa nu bira dhaabbate ani ilmaan kiyya jijjiga jiran abbaan mana kiyyaa jijjiga jira addaan baanee jirraa masqalamma qalee maqaa isaaniitii fi wanni narraa fudhattee barbaadee wal si garsiisa jee quxuxurii tiyya fuudhee deemee reefu naa dogolanii quxuxurii uummata jalaa jiranii ni jiran nafseedhaanii naan jaanii naa dogolan.
ayyaala akkuma dhageettan kana namni ammaanta nuti dubbifnu kun warra jireenya akka keessi dabreetiin rakkoo hedduu keessi dabreetiin as ga'e nama hedduutti dhiba akkana kan himachuu jira cufa waliin ga'uu hin dandeenyu namni baqateetiin jiru hedduun agi tokko gara cinaakseen agi tokko haga amarreessaati amarreessa keessa jira nama hedduu achitti qubsiisan nama jijjigaa baqate gara gursumillee namatti itti qubate itti gaafatamaa dhimma naannolee ollaa aanaa gursum argee bahaa jechuun obbo Muusaa Ahimed dubbisuu jira obbo Muusaa guddoo si galateeffadhaa gara keessanitti namni jijjigaa dhufe namni Oromoo ka jijjigaa baqateetiin dhufe gara keessanitti qubsiisan nam hagam ta'u.
Galatooma abbaa warraa dhibba saddeetii fi digdamii lama.
Dhibbi saddeetii fi digdamii lama. Jechuun maatii hagam ta'an jechuun abbaa warraa kan jala maatii hagamii jira olumattuyyuu nama hagam ta'uu danda'an akkana.
Maatii waliin waliigala. Kun tokkoo fi dhibba tokkoo fi digdamii sadii.
Jaarsaa jaartii kee jirmoo ijoollee kee jirmoo harki guddaan eenyu.
Jaarsaa jaartiin ni jira dargaggoonni ni jira daa'imni ni jira. Ni jiranii jechuu akkanatti. Hello.
Ciccituu jira eessa qubatan jedhee eessa qubsiiftan.
Naannoo manneen barnootaa fa'aa andaraasha aanaan qabu fa'aa ijoollee san qubsiifne. Gara biraatiin deeggarsa hawaasaa hojii qabattee hawaasni kan mana lama qabu mana tokko hawaasa isaaniif kennaa akkasitti akkasitti qubsiifne jechuudha.
Qarqaarsi uummatii guddoo wal qarqaaruu jiraachuu dhagahu jira. Fakkeenyaaf ijoolleen barnootii jalqabuu fa danda'a. Yoo barnootii jalqabu fuulatti galan hin qaban fataati. Eessa qubsiisuuf yaaduu jirtan karoora keessan maali?
Asuma aanaa keessatti. Akka aanaa keessatti bakka isaan irraa deemanis ni jira. Iddoo iddoo sanitti deebisanii deeggarsi jaba mootummaatiin godhamee fi akka qubatanii sirriitti danda'an godhuudhaaf.
Akkasii yaaduu jirtan. Abbootii qabeenyaa jira namni tokko waggaa hedduu biyyi sun jiraate maal isaniin jarjari kun yoo dhufu.
kan abbaa manaa achi dhiisee haati manaa dhufe ni jira. Ka daa'ima dhiisee dhufe ni jira. Kan qabeenya dhiisee dhufe ni jira. Kanaaf isaan kana hunda haala deeggarsa keenyaatti hojii wal qabatee tokkoffaa nyaataa fi dhugaatiin isaaniif yeroo isaan dhufan ni qophaa'aati. Nyaata bishaan dhugaatii kun kun ni qophaa'eefi uffanni fi afanni wanni yeroo biyya eeggachiisanii fi isaan uffatan ni qophaa'eefi meeshaan nyaataa ni qophaa'eefi.
Kana qopheessuuf jirtan.
Waan kun kun hundi akkasii qophaa'aa fi jira deeggarsi karaa hawaasaatiin bal'ina wanti kun hundi irra baay'een nyaataa wajjin wal qabatee bishaan waan adda addaa hawaasa wajjin wal qabatee hawaasni Oromoo wal deeggaruun waan beekamaa ta'eef akka gaariitti wal deeggaraa jiran jechuudha.
Maatii gargar baate kan fakkeenyaaf eenyutti walitti barbaaduu jira namni akka dhaabbatee akka koree fannoo diimtuu fa'aa yookaan ammoo dhaabbileen alafaan waan qubu qabdan qabdu maatii gargaaree. gargar babbaye kana namni walitti barbaaduu jiru faan dhaabbilee walitti barbaaduu jiru faan qubu qabdu.
Kanallee hin beeku. Gara biraatiin ammoo waliin hin beeku mootummaan naannoo lamaanii wajjin wal qabatee waliigaltee tokko irra gaanee kanaan achirraan baane jijjigarraa namni bahaa hin jiru.
Oo amma bahaa hin jiru.
Bahaa hin jiru miidhaan isarra gahaa hin jiru dhaabbatee jira. Kanaaf haala yerootii wajjin wal qabatee malee hedduu tasgabbaa'ee demuu nama isaatii wajjin akka wal argu achittis mootummaan naannoo Somaalee Du'aanii uummanni Oromoo fi uummanni Somaaliyaa akka waan ta'eef tarkaanfiin yeroo duraa fuudhamaa ture sun akka dhaabbatu mootummaan lafa waan dabarsee jiruuf amma rakkoonni hanga danda'ameetti fooyya'aa jira jechuudha.
Ahaa kanaafuu bilbila ciccitaa wanni ati jechuun jirtu namni ka duraan baqat malee baqachuutti hin jiru maal jennaan bulchiinsi naannoo lamaaniitiyyuu mootummaa naannoo Somaaliyaatiif ka Oromiyaallee waan walii galaniif namni akka hin baqannee waan jedhanii fi baqa haaraa itti dabalamuutti hin jiru kalaafi jiru ammoo qarqaaruu jirraa jetta. Tanumsi gaafachuu fedha guddoo si galateeffadha obbo Muusa.
Akka galatooma galatooma baay'ee isin galateeffadhaan.
Nagaa keessa nagaa keessa ayyee. Ajilama akkuma obbo Muusaan jechuu jiru kana bilbila nurra ciccituu jira fulaan namni hedduun itti baqatee jedhan namni itti qubatee jedhan gara ammarreessaa fa'a gara cinaaksen fa'a achillee bilbila nu dhibee bulchiinsallee argachuu hin dandeenye qophiin har'aa tanuma ansoraa ala keetii nagaan bulla.